so therefore ó ti di gobe yes gobe ti ṣẹlẹ̀ <laughs> gobe ti ṣẹlẹ̀ o oh my people you are welcome back to our youtube channel no be small thing dey happen mariam anako make mariam just pack and go because eh, wahala too much wahala too much i don tire ah mariam pack and go why you dey behave like say you no know wetin dey happen before you enter the palace my people, i don come back make una first don forget to like this video and subscribe to this channel i no just dey like wetin i dey hate maryam don too do wetin happen comot for the palace dey go if you no fit bear dey go you know say normally na king you wan marry you fit say as naomi go dey come marry only your chorus no na i sure say oni even tell you sef say how far like this. i go marry many wives o oh. na na na so who dey so na dem don dem don tell her eh, oh near another prophecy so yeah oh you go knock more wives so oh. now now miriam they cry miriam they they they roll for ground dey throway wrapper They do one kind ah you no get mind now. you they go join for this kind race no nah. the polygamous race is not for for the weak you no get mind They go follow this kind race as you find reach dem no dey do like that. my sister They no they do like that. you gotta get mind as you take get money so you get mind Say follow am so that eh, you go dey do well for inside the palace if dem do you hey you do dem hey everybody go balance na so e suppose be who shake you you shake am na balance am but no your own na to dey cry cry cry cry and you were aware na you you just you na him follow pursue na him comot for palace you mariam follow pursue naomi comot for palace hmm when i dey talk So people dey look at say wetin dis girl They talk when uh, naomi see the palace This woman they come palace you go go see on you. go they do business partner business partner as e come like this you go enter on On you. oni on oni chamber direct business partner enter on oni chamber business partner business partner business partner you don't talk to housewife business partner you don't talk to housewife okay you don enter the house and pursue the owner of house now now you dey fight for iyeluwa uh, position you don fight iyeluwa uh, fight uh, position fight fight fight fight so tey you first dey fight her with person wey no dey you dey fight her with uh, naomi wey no send you now now you don see bone of contention <laughs> ashley don join you in the fight now na fight of faith yes so ashley don join you in the fight i hope you understand i hope you are aware i hope you know that you are no longer alone Yes. Like say that was not enough. Oh, like say that was not enough. Now now you go to cry. Any small thing you go to cry. Any small thing you go to blame on. me. Any small thing you go to tell on say you remember oh me and you oh, I used to do oh, so. we used to share this So we who say me una no share again? Eh? Who told you not to share anymore? Keep sharing. You came here to share. You were not aware. They didn't inform you. You were not, you were not informed. This matter, this character of a Miriam is actually annoying because you know what you came here to do. And yet they cause uh, eh, the constitute nuisance up and down. They disturb, they make noise, they uh, on any small thing you are, you know they call on inside matter, or need this, or need that. Eh? person do something you don dey blame honey person no do you don dey call honey wetin happen sarah because say na honey marry you as honey come marry you make honey no rest make honey wey come marry other people make you no at ten d to them e get as the matter take dey o oh. mariam go try calm down for herself o oh, for her blood pressure she go try calm down for her blood pressure well well because her you know you e know you e no suppose be like this at all you wey be say you know say you dey go polygamous house you suppose ready yourself eh, you ready yourself well people now they, they no dey confirm am say now the kaya matter what should they use for You know dey clear <laughs> say you know strong again say i be somebody one of the queens for the palace Don't go neutralizer for anybody. it's possible oh. it's possible maybe during Kerry, why just put am for anybody body neutralize am yes no be only you dey this palace we many we many and na so you e go reach all of us e go reach us equally in fact eh, hmm, the matter dey confusing the matter dey tiring na eh, eh, naomi just dey one corner like this go dey laugh as, as she should she go just dey one corner like this dey laugh ọmọ tẹrù pé kò lè pàgọ́ ó kọ́lé alárinrin person wey na fit say no fit you no know, fit shake body now e don comot for palace now she's doing very much better she's doing better better than a lot of few people una dey there dey dey there dey drag man dey follow dey drag prick up and down say hey this one that one hey abeg abeg uh, eh, Maryam, you need to you need repentance you need to turn a good leaf a new leaf you need repentance yes o oh. you need it if you know say you no go comot comot which day yeah, you say you wan serve uh, uh, divorce today you no wan serve again na cry you dey cry wetin funny enough how you know the press person o you know the beg person say stay or go if you want go you go if you want stay you stay you dey fix say na because you dey give money money na only you dey the palace na only you get money ronke still get money tope still get money yes even ashley get money Toby, e get money no be Toby. dey use a eh, wedding gown dey dress for uh, uh, wedding dress dey dash people for tiktok up and down. Eh? easy you know how much to make one or buy one fine fine sweet classy wedding dresses no be ashley be that ashley sef get money even uh, elizabeth Lizzy, Lizzy, Lizzy get money so wetin you if you say you no wan give again you comot if dem combine every other person money every other small person small small things together give money ha money wan blow pass the way e take blow so e wan blow pass the way e take blow so. Oh. Hmm. So moral of the story o, oh, Mariam dey vex, dey vex say Ooni oh, go soon begin dey marry the other set of wives. So she has been having a bad time thinking about it it's too much it's this it's that you uh, you go do am to the extent say you no go come know how many children wey you get again na your children na your children what if you decide to be father of all nation eh, which he did not even do because with all the rogbodiyan when he dey do all the this thing when he dey do waka na only two children he get one when he get before he be king and one when he get during kingship. uh so the only time you say that kind of person don't know wetin he dey do you know wetin he dey do for life so you marry I mean, you go need to, ch- to choose your side choose a, pick a side my people make una help me look this matter well look into it and let me see how you feel in the comment section i go come back again with ogbonge news make una no forget to like and subscribe to this channel see you in my next video bye bye bye